good morning my correct people good morning good afternoon good evening good night depends on where you dey watch me from yes so my correct people we see the for easter so happy easter again today na easter monday holiday so now i can break this just come for una now make una take the see sit down dey enjoy una sef so my correct people. Hmm. my name never change o oh. my name na bose corner gist tv so if you know say you still dey dege dey post you no dey gree like video you no dey gree share video or you no dey gree watch video abeg make you subscribe to my channel so that anytime when i dey bring new videos dey come out una go dey see am so my gist of today now na prophetess mary oluburi when everybody know say na oni of ife family friend and olori naomi so my pipo una know say olori naomi and oluburi say before we fit hear for our amebo mrs eh, amebo When he say na him first tell us say oluburi na him carry eh, naomi give the king say na dem come marry am for hotel in how many days say na oluburi na the church na oluburi for no naomi na oluburi church na naomi dey go na him come see her. na him come introduce am to the king as eh, wariola comot Nine prophets, oluburi come carry olori naami come carry and give king to marry na wetin we fit hear before mm. before say so ah say baami no fit marry wife by herself why go allow prophets oluburi come introduce woman to ra why baami go come allow prophetess olubiri dey spoil im wife eh dey buy expensive clothes why baami go come allow prophetess olubiri be olori naomi friend why why e no stop am why baami now don warn prophetess olubiri say make e no dey bring make olori naomi no dey carry am come palace bá mi tell prophetess oluburi olori naomi say make he choose between him wey be the husband and eh, oluburi so olori naomi no wan make her marriage finish Now he come choose ging say okay abeg my husband i no go make friend with prophetess oluburi again na eh, na im eh, Oni Ooni of Ife, mi come drive Prophetess Oluburi make e comot. My pipo, e don tey wen dem follow Olori Naomi. Na wetin we fit hear be dat one. Until Olori Naomi come break record say we no know say Olori Naomi dey hear all dis tins. Until Olori Naomi come break record say dat day He, he don full. He ear don full. He head don full. Now, small thing I dey give person mental torture. I got my reasons so when I carry this video come here. Because Prophetess Oluburi, when people say go give only of Ife wife, now he celebrate Olori Naomi. But because when I dey talk and say Prophetess Oluburi say in with esther eja ajayi say dem go dem dey try They go settle reconcile They want make They go reconcile them. uh, reconcile olori naomi and uh, the king people no let me hear word olori naomi haters Now he come come out say na lie dem no go reconcile láíláí eh person wey e say me no good person wey e come out go divorce me for public person wey e come out say me get two face wetin e wan go find for palace again my pipo i no know whether na dem go go palace o dem no go even allow dem make dem enter palace na for gate dem go pursue dem go back all dis pipo wey e dey tok dem get particular pipo wey dem dey work for but one day be one day shebi una see as iyala jo take burst come out na so una all go still take burst ah shebi ah, money go finish na i mean na every time na when dem come give you dey see money dey give you five they say na five five hundred thousand na dem dey give dem take dey spoil person if you see say keep quiet you never talk you know say maybe money don work finish Esabod sef better pass dem at least Esabod dey e dey even dey even still turn back come tell the person say ah wetin you talk about this person na lie but this one oh na lie o whether dem wan come go marry king we no come know whether king sisters wan come uh, introduce am to the Ooni of Ife we no come know so he wan do e own for inside so my correct people olori naomi no hope pipo make dem no go marry we surprise say again dem say prophetess olubiri don go carry anoda woman carry am give di king meanwhile wen i hear dat tin i laugh exactly di period wen i come and come tok say prophetess olubiri and esther ajayi dey reconcile olori naomi and di husband say e remain small thing wey dem go do when e go take come back say na we dey wait for na that e just come out hey dem just see oni of ife with oluburi dem come say hey oni of ife don go introduce e don carry wife secret wife give eh, oni of ife say as a prophetess oluburi don carry wife give oni of ife say hey e just dey pretend una know say na na eh, oni of ife friend as naomi say na oni of ife na im introduce prophetess olubori for am as naomi and oni of ife no dey again na im make am now as e come be say no be her friend na im make am come stay away from eh, naomi now he come face oni of ife dem even say ah say oni of ife even carry kerewara I say, God, God, what kind of hate be this one? They go just hate person. Say, now, Lori, now, me, now, I tell you, now, say, make una not fine. Now, I tell you, now, say, make una not go marry the king. If you dey hungry, now, if it easy to marry, make una go marry am Eh? Only of Ife no call Olori Naomi, no tell am congratulations, you no buy am gift, you no buy am this one, una dey there with dem for fun. na him say e no dey marry again olori na eh, eh, baami no dey congratulate pesin na you you dey for baami how e take be your baami how e take be your papa elenu elenu kini eh una no dey there una no know wetin whether e wish am happy birthday no wish am happy birthday let's for instance say Ooni of Ife and Naomi no settle for i say for example say maybe dem no settle but the pikin don't dey everlasting i keep seeing this thing the relationship is there you can't stop it They have issue They have a child together and mind you people when they say make Ooni of Ife go do dna eh, eh, for your child go and do dna una dey you people are just eh una dey disgrace the the kingdom una dey disgrace oni of ife kingdom i lie una dey una dey una dey make me dey shame shame no dey shame una but e dey shame me for una how you go say pikin wen dem born una no hear wetin olori naomi talk abi una no go school blackmailer people wen dey blackmail dis woman una no go school una no hear wetin she talk He say i have my medical report to back up my son if di son no come from royal pikin if not be for oni of ife i have my royal because he year don too full he don tire he don belle full for una mouth eh wen una tell say na oni of ife friend, na im born pikin give olori na make he give caviar see after uh, uh, uh, na say ooni of ife olori naomi carry belle come from outside she don tire for una if una wan go marry ooni of ife make una go marry her. she tire e just that the youngness wetin dey pay me wetin dey pay me why i dey talk i wan make she come back i want make she come back but if god say no who am i to question god dis day dem don dey force person again before since dat uh, uh, uh, gospel singer that woman when they sing since that day wey get roip since then, now see say i can't they calm i know they say the way i dey push the thing before I'm not gonna push her like that again because una own too much una gbeborun too much una wahala too much for this woman body you see the write up make you see say oluburi with naomi dem no get any trouble oluburi and olori naomi don have any trouble together. Whether olori naomi came out to say ah don call me queen or don call me this thing olori again or don call me this thing you don see any any channel when you go wey dem dey call olori x i never see am o only one blogger either he call am mama tadenikawo very local very very local i no know where dem come from ijebu pipo sef abeg make una sorry if i get ijebu pipo for my channel ijebu igbo ijebu igbo sef get sense but dis one e no get sense very fast and sharp na him dey fit write everything na him know whether uh, olori naomi buy cloth five million you see dis thing all dis blackmailing one na dey go dey blackmail people. dey blackmail the queen The queen remain the queen you no fit take am comot you no fit mm mm whether e come back or oh, you no come back or oh, you remain the queen nothing can take that out you, this is it's a right and you people should just get that and excuse me people more in the comment say now when make i not talk now when olori Naomi they they they don't settle that they try to come back make i not they follow them they talk oh i dey do my thing you understand me Now my thing i they do so anybody anybody i'm a blogger anybody talk to olori Naomi anyhow i go come out you understand i'm a blogger you no pay me but anybody i go defend her to the last i'm a blogger They blog everybody there is no sentiment but anybody they lie ah like ah, make dem dey see journalists now bloggers any bloggers when they lie supposing how many times i don't hear me say Eh, i dey talk to uh uh one any other blogger apart from one particular blogger when e dey spoil person name dey go my people. make una try to subscribe to my second channel bcsgtv and follow me for my facebook page try to leave your comment and share this video god go bless you now we go meet for comment section bye bye